guys prime boy na so you be prime boy that everybody has been shouting innocent oh release him oh release him oh na so you be prime boy wey everybody gather money after you don release am on bail people say na na prime boy family people na him go pay the money prime boy wey be say everybody no get rest until this guy come outside thinking that he is innocent thinking say prime boy is innocent yes we dey na we dey think say oh this guy is innocent at least if he come outside if they wan go this next uh, coroner inquest this next court opening wey wan happen so he will be able to stand well gidigba with uh, uh, wetin dem dey call am with uh, uh, evidence na prime boy come dey open mouth gbaga dey talk wetin dey happen so guys Now welcome back oh now welcome back i go give on the gist as e hot welcome back to the channel if now your first time I beg like the video give them thumbs up and if you don't deal with us since may god continue to bless you thank you so much you are real mvp we truly truly appreciate you guys so my people, my people, prime boy he don't come out from prison He don't go meet wunmi yeah She don shebi be talk say wunmi dey call am when e dey sell yeah wunmi don't talk They don't talk dem don belleful prime boy can't come outside They talk say make they go bury mohbad o im dis childhood friend This im childhood best friend is the state in which he saw him they should just bury him make matter finish his heart cannot bear it hey, eh, they should bury him kini kan kini kan igba kan awo kan guys do you remember that prime boy and wumi dem be no dey gree and now this is what wumi want that they will bury and everyone know say once dem don bury mohbad e don finish e don finish no autopsy anymore nothing nothing anymore it is over once they drop am inside that six feet again eh o ti lọ no justice again wunmi don win be that. ah i go feel for baba mohbad because baba mohbad go cry all him sweat on top pikin wey he born all him struggle all him sweat on top pikin wey him born ṣé wàhálà Baba yẹn wá já sásán ni ṣé wàhálà bàbá yẹn wá já sófo ni ah no be small thing o no be small thing prime boy wey bin dey wit baba mohbad to to stand to wey baba mohbad dey use dey get hope prime boy ti jáde wá sọ nǹkan míì o in fact prime boy open mouth talk say People just dey people wey dey online People just dey use mohbad case dey make money They just dey use am dey dey do con ten t dey drive traffic say if not make they just bury the guy The same people, the same people, the same people. wey you dey accuse so na dem rally round make sure you come out of dat place wey you dey so If you say that by the prayer, your, your mama cry, which to cry for inside the day, my picking oh, my picking no settle. Oh, now maybe pray boy mama oh, I they even take care of her. Eh, eh, Imole when Imole they alive oh, eh, now my house they do. Oh. You feel say that about that cry. They thought you were innocent. Omo prime boy na snitch. Mobad no get any good human being around him at all. you see mohbad life the life wey mohbad come if i'm a young see as i dey they watch all these videos i suppose they apply we suppose they apply sense from mohbad life mohbad made so many mistakes surrounded himself with ojulari people surrounded himself with Owepo. Eh, surrounded himself with ojulari ọ̀rẹ́ eh, òdenu now now where are they where are they where are they what are they saying what are they doing what are they saying what are they doing uh, prime boy wey we dey say ah we still dey hype pass okay uh, na mohbad childhood best friend okay na why dem dey together meaning the the love everything prime boy is a snitch prime boy is a snitch and according to one lady eh she say eh god want make we see this part of prime boy na why he gree na why he gree say make dem release am if not that boy suppose still dey there but god wanted us to see this side say this guy na the next next available big deal na im dey find e no any other thing no concern am e no concern am na so we dey say hey, prime boy innocent prime boy innocent prime boy innocent wunmi wan put prime boy for wahala wunmi wan uh, prime boy uh, prime boy mama for untimely kini kan hey mama this one hey eh, prime boy that one we no even know say prime boy himself He's a very foolish boy una see the kind matter wey dey come outside for prime boy mouth àwọn olóore your helper na you open mouth gbàgà ṣe kanye forúkọ Mohbad pawó mọ́ kán lọ sí ọmọ yẹn bó ṣe rọ́mọ yẹn o láìkí ẹ̀ kò dùn mọ́ ẹnu. how you how na so when when the uh, uh, government say wetin dem wan use for the uh, wetin call no dey around so when e come come now for the autopsy they go come go dig am come outside again prime boy you go help them go dig am come outside again abi you sef no wan rest in peace When you don kpai nobody is happy even baba mohbad no happy say him pikin dey there dey dry dey ah the environment and the rest e no happy but wetin e go do needs to get to the bottom of everything. He needs to clarify everything. He needs to clarify. He needs to do the DNA, clarify every single thing. Make you know, say, yes, he's a fulfilled man. If he lose, you know, say, lose to God. <laughs> and if you favour am say god come do am all the predictions all the things wey be say we take come enter the way they be no be god do am for baba mohbad at least all no no amount of wealth no amount of uh, money no amount of property can bring back mohbad but at least he can have something to say this was from my son prime boy you are evil you are a bad friend you are evil you are a bad friend. anyways guys na so the matter be o oh, na so the matter be Now, so they say they know them god know how they take expose their nyash evil friends snitch snitch Don't be your fault but bad we blame anyways guys that's all the matter be beg like and subscribe see you in our next video guys bye